murumva ijwi ry'amerika abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndabasuhuje kuri mikoro hano i washington netiyene karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'imiturire y'abanyarwanda bishingiye ku kigero cy'iterambere leta y'u rwanda ishyize imbere uyu munsi turiyambaza umunyamakuru w'iryamerika mu rwanda eric bagira ubusa mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo mu kiganiro cy'uyu munsi turasubira ku ngingo yo kwimura abatuye mu birwa bya mazane na sharita biri mu karere ka bugesera aho ni mu burasirazuba bw'u rwanda bihana imbibe n'igihugu cy'u burundi iyi ni ingingo twari twarabagejejeho mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu kubera imiterere y'ibyo birwa bikikijwe n'amazi y'umugezi w'akagera ikiyaga cya rweru n'ayandi ubutegetsi bw'u rwanda bwahisemo kwimura ababituyemo bukabajyana ahagera ibikorwa by'iterambari ikirwa cya mazana ari nacyo twibandaho gicumbikiye abaturage basaga igihumbi nta buryo bwo kuhagera uretse kunyura mu mazi kubera izo mpamvu nk'uburezi bubonekayo bigoranye aho icyo kirwa cyabereye nibwo kimaze kugira abantu babiri barangije amashuri yisumbuye kwimuka rubanda bamaze kubigira ibyabo ariko havutsemo ikibazo cy'ingutu kuri bamwe bivuga ko bahatuye imyaka n'imyaniko baraturutse i burundi kubera ibyo ubutegetsi bw'u rwanda burasa n'aho ntacyo buzafasha uzatungwa agatoki muri abo mu minsi ishize yavuwe u rwanda rwirukanye abandi barundi bari hejuru y'igihumbi kandi ubutegetsi bwatangaje ko uri ku butaka bwarwo nta byangombwa bimuranga butazabura kumuhambiriza muri iki kiganiro turi bwumve icyo abayobora akarere ka bugesera ari nabo bashinzwe ibyo kubimura babivugaho muri kumwe na erika bagira ubusa reka tubajyane imazane
akagera ku kikagenda hamwe karaba gato ahandi kakaba kanini ni ukubera iki urabona akagera hari icyo bita inkubo ziba mu kagera ndetse n'ibizenga hari igihe inkanku ziriduka kakaguka iyo inkanku ziridutse urabona niba kapimaga metero nk'eshanu mu mpande kariyongera kakaba kapima nk'esheshatu bitewe n'inkombe ziba zasenyukiye mu kagera mu buryo bw'umuvuduko w'amazi aba ari gutera twibutse rero abakurikiye radiyo y'ijwi ry'amerika ko ubu radiyo y'ijwi ry'amerika isubiye ku kirwa cya mazane ikirwa gituwe n'abaturage basaga igihumbi ni ikirwa kandi gikikijwe n'amazi duhereye ku mugezi w'akagera ugakubitaho n'ikiyaga cya rweru icyo kirwa rero kikaba kirimo hagati abaturage batunzwe n'imirimo y'ubuhinzi yewe n'abarobyi baribaza bati ko babajyanye mu murenge wa rweru n'ubundi ahazwi nka batima abaturage bakaba bavuga bati bagiye kuduhinza gusa ariko noneho ndavuga ibyo bavugaga ubushize mu mwaka washize ubwo twavagayo nibaduha inzu gusa bizagenda bite tugiye kureba rero muri iki gihe habura igihe gito kugira ngo babashe kuba bakwimurwa ubu ngubu ibitekerezo byabo noneho bihagaze bite cyane ko twagiye twumva ko aho bamwe bari bahamaze imyaka isaga mirongo itatu ariko akajya kumva kumva ubutegetsi buramubwiye ngo si umunyarwanda ni umurundi asubireyo izo ngeri zose twagiye twumva zivugwa muri reka tugende dusubireyo twumve uko bimeze witwa nde umusare wowe untwaye nitwa ntambara idirisa mazane ni ngombwa ko abaturage n'ubundi twamaze kwisabira kwimuka mu buryo bwo kwimuka hafashwe gahunda yo kuvuga ngo ni ngombwa ko ubanza kwimura umunyarwanda ufite irangamuntu ibyangombwa biranga umunyarwanda niwo bagomba kubanza gukorerwa igikorwa cyo kwimura
wadusangiza ku buzima bw'amazane ubu turi mu mugezi w'akagera wabwira abantu batazi mazane iyo ariyo wenda ngiye ko mbivuze nk'umuntu utahatuye
mazane ni ikirwa kirimo imidugudu itatu muri make ni akagari ka mazane imidugudu itatu bukira gasasa na rusenyi ngewe nkaba mbarizwa mu mudugudu wa rusenyi kuba mukikijwe n'aya mazi nk'umuntu wavukiye mazane ibi bivuze iki kuri wowe ku iterambere
kuba dukikijwe n'aya mazi ntabwo wavuga ko byibuze uri mu iterambere ukikijwe n'amazi utabasha kugera ku isoko utambutse utabasha kuba watembera hakurya utambutse urabona nk'umurenge wacu ushatse no kugerayo hari gahunda waba uhafite ni ukwambuka waba ushaka kujya kuri ku kigo nderabuzima cya nzangwa naho ni ukwambuka ugasanga rero biravunanye umuturage ushaka kugera ku iterambere ntabwo yishimira kuba yaba mu kirwa cya mazane
mu kuva ku kirwa cya mazane rero nibaza kubimura mwiteze iki imusozi
ni byiza ko tuzakura amaboko mu mufuka tugakora tukiteza imbere mu buryo butandukanye dore ko ahanini hazaba hari n'imishinga itandukanye mu buryo bwo kuduteza imbere ni ngombwa ko rero buriya natwe dushobora gufata gahunda nk'iyo abo hakurya tuzaba tuhasanze tukiva mu bwato twerekeza ku kirwa nyirizina nabyo ntibyatworoheye kuko twasanze igice kinini gikikije umugezi w'akagera cyararengewe n'amazi icyakora ku bw'amahirwe dukubitana n'umuforomo utanga y'ubuvuzi bw'ibanze adutiza inkweto ndende zo mu bwoko bwa bote
ni ukujajaba kuko ariko bigomba kugenda nikose ubu ni bwo buzima mubamo ni ngombwa kuko ubu iyi ni gahunda yo kuba hari umwuzure hari igihe amazi akama inzira ikaba nziza urabona mpuye na muganga antiza utu tubote ndi kugenda njajabana ubu byari bungendekere bite Mm, nyine natwe twarayamenyereye nkawe byari bukugora ariko n'ubundi bari bwihangane n'ubundi amazi ukayacamo inkweto wari buzikuremo kuko urabona amazi aba agera mu mavi ntabwo wari bugende wambaye inkweto zifunze zino ngufi
Eh, uramuze? Yego yego. Nawe uraho? Dutangire noneho kuri radiyo ijwi ry'Amerika mu kiganiro dusangira ijambo radiyo ijwi ry'Amerika igeze ku kirwa cya Mazane. Tugiye kuganira n'ubundi ku ngingo twababwiye y'uburyo batangiye gutegura kwimura abaturage batuye kuri iki kirwa ikirwa bavuga ko gishobora kuba gicumbikiye abasaga igihumbi ibikorwa by'iterambere ubona ko bitahari ari nayo mpamvu imwe bagiye kubimura muze watangira wibwira abateze amatwi radiyo y'ijwi ry'amerika aho uriwe ngewe nitwa ruhumuriza sitanisirasi igituma bagiye kwimura aba bantu ni uko hano nta bikorwa bya kijyambere bihari icya kabiri abantu babyifuje kera bati twebwe nta matara nta mashanyarazi nta mazi nta ki, nta ma- n'amashuri ni make ati none none ngewe twebwe rura- natwe badushyikiriza ku muhanda tugatura hamwe none noneho mukabona uko mwatwimurira natwe tukabona ibikorwa bya kijyambere rwose n'ayo magambo ndarangije none ngaho tubwire ku giti cyawe muze Njya ndifuriza rwose ko aba bantu nabo bakimuka bitewe n'uko wowe kuri kwikuramo ngewe ntabwo ndi winahaga tubwire nawe kwimuka ni byiza ariko hari ikintu utamenya nk'ubu ngubu hari nk'abantu baje nk'icyiciro cya mbere sibyo nk'abayobozi ko ati wowe ukuriye kwimuka sibyo babashyira mu bintu byose ko bagomba kwimuka babandika mu mafishi sibyo wenda bakavuga ati runaka wowe ukwiriye kwimuka bakakwandika mu gitabo mu biki warangiza ukagurisha ibintu byawe witeguye kwimuka none ejo bundi hakaba harabaye ijonjora bakaza ngo runaka ni umurundi runaka ni umurundi umaze kugurisha ibintu byawe bamaze kukwemera mu rupapuro ko uzimuka ibintu byawe warabigurishije ejo baza ngo ntabwo uzimuka iyo urebye kwimuka usanga yuko turi abanyarwanda dufite ibyangombwa dufite iki ntabwo ari ukwimuka ahubwo wamenya ni ugutonesha ntabwo wamenya uburyo bimeze ubundi ari ukwimuka sibyo bashingira wowe munyarwanda kuba ufite n'ibyangombwa by'u rwanda bikwe- uba uri umunyarwanda ko abayobozi guhera ku mudugudu kugeza no ku karere no ku ntara no muri minisiteri y'ubuzima byerekana yuko uba uri umunyarwanda aho runaka ufite ibyangombwa ufite ibyangombwa uri umurundi ibi nibyo biri inaha baza ngo na nitwaremana samweli ngo uri umurundi witwa ngo misago ngo uri umurundi witwa nibasigirana ngo uri umurundi nose ubwo ngubwo kandi ibyo byose bakabikora wamaze kugurisha ibyawe bagushyize mu- mu bantu bazimuka barangiza wagurisha wenda isakaro ryawe barabikubwiye ngo nimba uzimba ngo gurisha isakaro yawe ibyangombwa bicagagure ubwo ngo uzimuka gurisha isambu ufite ubwo ntabwo uhari ukaba warabigurishije warangiza bakaza ngo ntabwo ngo uzimuka ubwo rero tureba tugasanga ahubwo ni icenga abayobozi badushyiramo sinabizi nubwo mbivuze wenda n'ejo bizangaruka ariko nta kibazo niba nkumva neza babanje kuvuga ngo eh, itsinda ry'abantu runaka rizimuka ntibimuka Ye, ntibimuka kandi baratanze n'imisanzu bafite ishyirahamwe ni ukuvuga ngo iryo shyirahamwe imisanzu kugeza yabaga ku bya- yabaga ishingiye ku ki ku bihumbi bitanu bya buri munyamuryango bakora ishyirahamwe ryo gutegura aho bazahinga inyanya n'umurima barawubereka kugeza ubu ba- n'ubwatsi ba- ubu ngubu harakoze ndibaza ko ikintu cyari gisigayemo ari ugu- ari ugukuramo ibiti bagatera ubwatsi nshaka abafite ikibazo cyo kuvuga ngo ni abarundi si abanyarwanda ku kibazo cy'abarundi naho kandi karengane bamwe barazira amazina kuzira amazina uravuga iki kuzira amazina ni nk'umuntu batoranyije kwimuka basanga yitwa miburo ngo nta munyarwanda witwa Mu- Mu- miburo ngo misabwo ngo ni ikizira kandi duturiye imipaka turahirana n'abarundi ku mipaka birasanzwe ko abantu bakoresha indimi zose bamaze imyaka ingahe mu rwanda guhera nko muri mirongo itatu na hano bige- bahatoreye kenshi ndetse ba- baranahasharije abandi barahapfiriye ariko iyo ibikorwa nk'ibyo bije usanga badupfobya kubera ko dutuye ku mupaka bagashaka kutwe- kutwemeza yuko turi abarundi kandi nyamara mu bindi bikorwa bya leta turi abayobozi b'imidugudu baratugirira icyizere turahagararira mu by'amatora dufite ibyangombwa bihagije ariko icyo gikorwa cyaza bakadushyiraho ubusembwa mufite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda burundu kuva muri mirongo ine na ni ukuvuga ngo twebwe ubona uko ariko abasaza bo urumva ko ari aba kera ni abamere ni ukuvuga ngo iyo baje rero bakareba uko abantu batuye gutya iyo bavuze iyo baje bakareba uko abantu ba- batuye gutya bibaza ko na kera ariko abantu bari batuye ni ukuvuga ngo rero inaha baje gutura bava za nkanga bagira gute ari kwa kundi abantu bashaka imibereho noneho bagahita batura ariko mbere na mbere hano he hatuwe ingo nkeya ndetse no mu ntambere ejo bundi hari ingo nkeya ubu biyongereye mu buryo bwo kubyara n'imiryango yo hirya no hino igenda ibona ahantu ari heza bakahatura niba barababwiye gutyo bavuze ko ibyanyu bizagenda bite bazakurikiraho iki ubu ni ukuvuga ngo muri iyi minsi mu- uko dutuye harimo urujijo harimo amakimbirane umwana arifata akagenda akanyura inyuma y'umusaza akagenda akamutangira imyirondoro ntibanamubaze wa musaza ati tubwira igisekuru cyawe ahubwo bitewe n'uko bagiye mu mwiherero bagakurikiza rya jambo rya wa mwana ukumva ngo bagukuyemo batigeze bakubaza n'igisekuru cyawe igisekuru giteje ikibazo giteje ikibazo rwose bagihagazeho cyane kandi ugasanga amakuru aratangwa n'uwo wabyaye kwanza ukibaza ese umuntu utanga amakuru we yatanze aye Ibyo reka bintu- tubanze twumvikane ikintu kimwe Yes.
hano harimo abarundi bamaze igihe gito birashoboka cyane cyane ku bantu b'abadamu baza ba- baje gushaka ndetse n'ikindi kibazo kiri kuri ibyo hari umunyarwanda yagiye azira umudamu yashatse ngo avuye i burundi ubwo bagahita bamukura kuri ya lisite ngo ni uko afite umudamu w'umurundi kuba afite ibyangombwa by'ubunyarwanda ariko akaba afite umugore w'umurundi ubwo bahita bamukura kuri lisite ngo ntabwo bishoboka mwumva ngo ni uko afite umudamu w'umurundi ibyo bintu rero ugasanga rwose birateye urujijo ndabona umusaza amanika urutoki mu kiganiro dusangira ijambo ku kirwa cy'amazane muzehe turi kukwimurwa murakoze witwa nde nitwa rushingoro ezariyasi data yabukiye hano nyiragiseke ufite imyaka ingahe ubwo afite imyaka mirongo irindwi n'ibiri sokuru noneho afite kabukeyi n'ikibungo ariko noneho nkaba ndeba ukuntu ba- baneganiriye rwose bakurenganije bate baneganiriye ku bure- ku buryo bagiye kunyita umurundi kandi mu buryo uburundi nta mfite gahunda yawo sinzi uburenganzira bwava ngo njyewe nijye mu- nimba umurundi ntazi ahantu navukiye ntazi ahantu narerewe na sukuru ntazi ahantu yanyeretse ese na- mu- mu burundi ntabwo uhazi muzehe mu Burundi ntabwo mpazi gute muri na- nawe urahazi ku giti ku giti cyawe nawe urahazi ariko noneho simpazi ku bure- ku buryo nahavukiye sinahavukiye mpazi mu buryo mpagenda gusa byonyine ahubwo se ako nko gutembera nubwo haba i bugande ubu ngubu nafite inshuti yanjye aho ntabwo kwitwa umugande nta nta mpamvu yo kugira ngo nanjye ucirwe i bugande kandi uko mpafite inshuti yanjye noneho ndeshwe mu rwanda muri kavukire yanjye iyo ubajije abategetsi bakubwira ngo iki bambwira ngo njyewe ngo nkwiye kuba nawe murundi gusa kubera iki sinzi impamvu rwose ni ukuri nkambaza ngo genda arenganira iki kandi kavukiye mu rwanda noneho noneho ubwo waranyereza mu burundi ko ntazi mu gisokuru cya sokuru ko ntazi mu gisokuru cya data ese ubwo nzajya kumenya nde aho u rwanda ruzanyohereza ni ukuvuga ngo u rwanda kukubwira ko uri umurundi rwakwihakanye niba nkumva neza se njye ni umunyarwanda bwite rwose burundu njye ni umunyarwanda kuko nzi ko niyo navukiye kabukiranye n'ihiri kandi none n'ubwenegihugu bwanjye mufite mu rwanda nta n'ahandi mfite ubwenegihugu jyewe reka tudaheza abagore mukecuru aho neza ufite imyaka ingahe se kandi witwa nde Mfite imyaka ijana uvugisha ukuri urayibuka
imyaka ijana niyo maze kuko rwose mu by'ukuri ndashaje kavukire yanjye ni igashora dataguye igashora kamere yanjye ni igashora ndi umunyarwanda hasi no hejuru vise ndangamuntu y'u rwanda ndi umunyarwanda iranga umunyarwanda uwo ari we wese ariko ibi byaje byo kugira ngo umuntu naba izina ryanjye ndi kamugwera dorotiya ariko ngo kamugwera ngo ni irirundi umuntu akazira izina ryiwe ryose na nyina yamwise ibyo ni ibintu perezida nyakubahwa ari we n'utubati nagurishije ejo bundi ari we yatumpaye harimo abantu rwose barengana yaba nari mfise nk'amaguru cyangwa nkagira nk'ikintu kingeza ku mubyeyi perezida mu kiganiro dusangira ijambo turacyari ku kirwa cya mazane ikibazo muri rusange kibangamiye abantu bo kuri mazane bahuriyeho ni iki nuko bari ku cyangwa se benshi bahuriyeho ni iki icyo benshi bahuriyeho rimwe na rimwe nk'umuntu ufite irangamuntu tuzi ko ari umunyarwanda ukumva ngo ahinda uwo murundi tukibaza tese niba abantu bafite ibyangombwa bakaba bari kuvuga ko ari abarundi abazibahaye bo kuki nta batari gukurikiranwa impamvu bahaye irangamuntu aba- abarundi tukibaza ko umwana avutse kuri uwo mubyeyi iwe yaba umurundi kandi na papa afite irangamuntu wakugira umutegetsi wakemura ikibazo ute njye wangira umutegetsi guhera ubu niba nshaka kwimura nahera ku murongo niba ari abantu magana abiri ntagize n'umwe nsiga nkabajyana none ikindi cyiciro nkahera kuri ba bandi basigaye nkabajyana kuko bari kuza bakajonjora abasigaye ba bandi bajonjoye ufite inzu iriho amabati agahita ayatanga akayagurisha inzugi bakagurisha amatungo kuko basobanuye ko nta nka ifite amahembe izajya hariya nta hene zahagera nta nta- nta nkoko ibyo byose n'ingurube bari bamaze kubitanga kuri saro bakuwemo urumva ko ari uguhanga urugo bundi bushyashya harekera igihiraro kuko n'ubu ngubu n'abatoranijwe kuri iki cyiciro cya kabiri nta cyizere barajya bitewe n'uko abari bamazemo igihe kirekire kandi barashoye ingufu bakuwemo baro nta cyizere bajya kuko nta n'ikintu barahakora batoranyije inshuro zingahe inshuro eshatu baraje ubwa mbere batoranya abantu bazimuka nyine babigira urutonde barandika sibyo bagaruka ubwa kabiri sibyo bongeye basubiye bavuga ngo ba- ngo mutubwize ukuri ngo nimba ngo runaka ari umurundi ari umurundi ibyo bibaho none wajya kuvuga nga- wavuga izina nga ngiri izina ngo ntabwo ngo ribi inaha ngiri ngiri ngo ntabwo rigira u Rwanda iry'uburundi ibyo birarangira wavuga ngo wenda ngo ngewe ndabanyita harerimana ibindi bintu byose hari n'umukecuru ejo bundi ku bwa gatatu dore dore urugo dore nguru nguru yigeze kuburana agera no ku karere baramuzi ko ari umunyarwanda sibyo aburanira ubutaka bwiwe bwari bwarenganyijwe aza na meya ariko ejo bundi yarahagurutse bamutoranyije ati nawe uri umunyarwanda umuyobozi arahaguruka ngo aravuga ngo ngo wowe ngo uri umurundi ngo nakubonye ngo mumuzinga imaha- imahamba wumvishije icyo ni ikibazo Ninde Kandi- nyir'ubwitarike?
kandi nu- bamwita nayemereye kandi ni umuturage nta turamuzi ngo ni umurundi bahita bamucisha hirya ubu ni ubwa gatatu hano mugira ubuyobozi bw'inzego z'ibanze cyane rwose ntabwo mubagezaho ibibazo ku buryo ba ntabwo babazi none se twaravukanye tuzi ibi- ibi- twaravukanye bamwe bamwe tuvukana kuri data na Reka mama tumubaze, reka tumubaze.
ni ikibazo rwose Uyu dore ni ngo we.
dore n'umuyobozi hari abarundi mufite ba- ba- bamaze hano imyaka mirongo itatu n'ubundi cyangwa se hari abanyarwanda mufite bamaze iyo myaka bavuga biswe abarundi ehe murakoze kumpa ijambo kuko hari imiryango itari myinshi cyane imaze igihe hano Eh, yaraturutse i burundi maze nk'iyo myaka mirongo itatu nigeze kubikubwira ko hari abahageze igihumbi magana cyenda mirongo irindwi sibyo kugeza iyi saha rero abo bantu bo urumva ko nta byangombwa bafite muribuka ko mu gihe gishize intara y'amajyepfo iyoborwa na guverineri munyentwara rufose birukanye abarundi cyangwa abanyamahanga babaga mu rwanda mu buryo butemewe n'amategeko tugendeye kuri icyo rero ubuyobozi bukuru budusaba dusaba nanone kugaragaza abantu bameze nka- nk'abo ngabo ubwo nabamaze iyo myaka kugeza n'isaha ukaba utamusangana n'icyangombwa na kimwe ariko uba ufite Barimo?
indangamuntu Eh, ufite indangamuntu y'u rwanda ntabwo yitwa umurundi abo ngabo rero abaturage banabivuga gutyo nta muyobozi wavuye ruguru ngo aze kujonjora umuntu ngo ni umurundi Ab- abaturage ubwabo bavukana cyangwa baturanye nibo basubiranamo bagatanga amakuru ku buyobozi ati runaka tumuzi gutya sibyo ubuyobozi bukabigenza bute ubuyobozi kugeza iyi saha ntabwo igisubizo cyari bwaboneka ku- kuri abo bantu ubundi kwimuka bahereye ku bantu batuye mu manegeka kurusha abandi n'abatishoboye sibyo nta kuntu waba utuye nka hano mu isantere ngo wakujyane imbere y'umuntu utuye hariya ku kagera hariya waciye cyangwa umuntu utuye hariya ku nkengero z'ikiyaga cya rweru nta banyarwanda bafite ibyangombwa bise abarundi oya ntabahari nitwa niyo nezerura ni mu bantu bari batoranijwe kwimuka mbere nyuma twaratoranijwe dukora ibikorwa tujya mu ishyamba dukora amahugurwa tumara hafi ukwezi mu ishyamba dukora nk'abantu batoranyijwe kwimuka bakwise umurundi ngewe ntabwo bagize umurundi bambajije n'ibisekuru bitanu m- ngerageza kuvugamo bitatu kandi rero n'ababyeyi na papa ariho niyo mwamubaza ibisekuru birahari gewe aho nkomoka ari ku gikongoro baravuga ngo mfite umugore w'umurundi kandi umugore nashatse avuka aha ngaha ntabwo ari umurundi gusa nubwo ntabwo arabona irangamuntu ariko ntabwo ari umurundi yarifutije ntabwo iraboneka Eh, nicyo nazize hagati aho ngaho nagurishije inka nari ifite ngurisha ama- eh, amabati y'inzu nari ifite buri kimwe cyose ndagurisha riteguye kwimuka ubu ni ukuvuga ngo nk'abantu bangurira amabati bari kumbaza ngo duha amabati nkababya se ndajya hehe ko eh, namaze kugurisha amabati nzi ko ngiye kwimuka urumva n'amafaranga namaze kuyakoresha ibiri niteguye kwimuka ni ikibazo kiri aho hagati aho ngaho
urasaba ijambo reka dore- twari twaheje abagore gatoya reka duhe ijambo abagore rero umuyobozi w'umudugudu wacu agasasa aho ke ni byiza ubwo muhageze murakoze kumpa ijambo yewe nitwa niyirema solange umuyobozi w'umudugudu wa gasasa yewe ninjiye mu miyoborere vuba ndi umuyobozi mushyashya ariko uburyo nabibonye ni nabwo buryo mbivuga ni ukuri amakuru yose yakusanyijwe ntabwo yavuye ku bayobozi yavuye mu baturage barahagarara gutya bakirema gutya bagatangira ngo kanaka si umurundi si uwo kwa kanaka ntihagire ubeshyira abayobozi amakuru yavuye mu baturage n'ubu ndabivuga na n'isaha ndabivuga nzakomeza mbivuga ijambo rya genera nk'abayobozi mubazi bafite ibyangombwa by'ubunyarwanda harimo ababifite ariko byahura yuko icyo gisekuru cye abaturage bagenzi be bari kumuvugaho ko ari umurundi noneho ubwo tukabwirwa ko kuba afite irangamuntu afite icyo gisekuru cy'i burundi bitamuhesheje kuba umunyarwanda none se nta kundi twabigenza ubwo kutumvikana kuri mazane kuzamutse mu gihe cyo kwimuka gushingiye ku ki yewe ukuntu mbibona harimo n'ishyari n'urwango harimo abantu banga abandi iyo abategetsi bakuru baje kuki nk'abayobozi batoya mutazamura icyo kibazo kugira ngo babibone neza twebwe abayobozi bo hasi ikibazo dufite ngiki iyo abayobozi gutya bateranye ntabwo abaturage bavuga ngo kanaka ni umurundi baraceceka ariko bakaza kwirema agatsiko bakavuga ngo kanaka si umurundi si uwo kwa kanaka nyuma yo kumva impungenge z'aba baturage twashatse ubutegetsi bwa bugesera bwana john gakwerera ashinzwe imibereho myiza n'iterambere mu karere ka bugesera aratangira asubiza ikibazo cyo kuba barabaruye abaturage bazi ko bazahita bimuka bakagurisha ibyabo ariko magingo aya bakaba bavuga ko bari mu gihirahiro icyo kuvuga ngo ba- ngo twabahisemo bagurisha ibyabo ntabwo wagurisha ibyawe batarakwimura urabigurisha se urasigara hehe bakoze ikosa yo kugurisha ibyabo batarabimura ni ni ukuvuga ngo uyu munsi imvura inaguye kuri abo ngabo bavuga ngo baragurishije imvura yabanyagira ese bagurishaga bataragenda bazi ko bazasigara kuki so ni amakosa rero bakoze ndabyemera ni ibyabo ariko se umuntu yaguri- yasakambura inzu atuyemo akagurisha amabati cyangwa amategura ibyo ngibyo agomba kubanza agategereza ko bazamwimura akabona kugurisha ibyari bisakaye ya nzu yabagamo ibyo ni ibibazo bitandukanye nk'uko ubizi eh, biterwa wenda n'imyumvire itandukanye ariko ntiyagomba kugurisha ibisakaye inzu ye kandi azi ko akibamo kuri kiriya cy'abanyarwanda n'abarundi nanjye naganiriye nabo hari abamaze nk'i- imyaka mu- nka mirongo nk'uko mubivuga A- amakuru ya nyayo kugira ngo muyagereho mwayakuye kugira ngo mumenye niba ari umurundi cyangwa atari umurundi Eh, murakoze ariko nk'uko mubizi biriya birwa ni ibirwa bituranye n'igihugu cy'u Burundi abarundi bazaga kera kera cyane baje gupagaza bagatura bagashaka bakabyara barangiza mu gihe cyo gufata amarangamuntu bakagerageza uburyo basha- bafata amarangamuntu ugasanga afite irangamuntu y'u rwanda ariko atari umunyarwanda Iyo- ibyo byose twarabikurikiranaga tukavuga se mu- uyu muntu ugiye gutwara ni muntu bwoko ki tukabazaho mbere yo kuza amazane ubundi yabaga hehe Ya- yaje mazane yaturutse hehe kuko hari abavukiye hari abahaje baje guhaha hari abaje baje gushaka ubutaka ibintu nk'ibyo bitandukanye bamwe twabahitagamo twaza kumenya amakuru tugasanga ntabwo ari abanyarwanda ibyo bya- byasabaga tubakura ku rutonde ikintu cya mbere ntibukubwire jyewe uvuye hano i nyamata cyangwa umuntu uturutse i kigali tukajya muri selekishoni y'abaturage imazane ntabwo namenya ko runaka ari umurundi cyangwa atari umurundi amakuru twahabwaga n'abaturage baturanye nabo nibo batubwiraga ngo uyu muntu mbere yo kuza aha ngaha yaje ari umupagasi yaje ari umurundi urumva ntabwo ugiye narota ko uru- uh, umuturage runaka ari umurundi ariko abaduhaga amakuru ubu ni nibyo byiza twahamagazaga inteko rusange y'abatuye akagari kose kamazane kuko ni akagari kamwe duhurira ahantu hamwe tugahamagara umuntu tukamushyira imbere yabo bose bamwe bakavuga ngo turamwemera uyu ntabwo tumwemera mu kutamwemera rero babaga batan- twababazaga impamvu kuki uriya mumukuyemo baratubwiraga ngo uriya arishoboye ntari mu cyiciro cya mbere uriya aratunze afite inka uriya yaje ari umurundi se cyangwa sekuru ni abarundi baguye ahangaha abana babo ni abo ngabo mubona ni abarundi I- ikintu kirimo ehm, yenda cyiza ni uko abaturage baj- barahabonye mbere yo kwimuka bamwe barahabonye barahasuye No- ntabwo bifuza ko umurundi yajya muri ariya mazu bo basigaye hariya bagomba gutanga amakuru nyirizina y'umuntu ugiye kwimuka ninde kugira ngo natwe bidufashe tumenye aho tugiye kwimura ninde usigaye ninde umuntu yari afite ibyangombwa by'u rwanda ah, nk'uko muvuga namwe akaba amaze imyaka wenda niba koko yaravuye i burundi yavuye amaze imyaka mirongo ine kugira ngo yisange yabuze icyo afata ntabwo bibagoye mwebwe nk'ubuyobozi ntabwo navuga ko byoroshye biragoye nabo ni abantu bakeneye kubaho ariko nk'uko mubizi ikintu ngenda na- na- na- nabanza kuvuga kubona ibyangombwa byo ni ibintu bishoboka kubona irangamuntu y'u rwanda kubona pasiporo kubona ikindi cyangombwa cy'u rwanda utari umunyamahanga ntabwo navuga ngo ijana ku ijana ngo ntabwo byashoboka cyane cyane ko bariya babibonye ariko kuba afite eh, irangamuntu y'u rwanda ntabwo bimuhesha ubu- ubwenegihugu ashobora kuba yarabibonye mu, mu buryo bukosheje ahubwo abantu bakurikirana bakareba ese iyo rangamuntu afite ayifite mu, ah, mu, mu buryo bwemewe aramutse ayifite mu buryo bwemewe nta kibazo yayitunga nk'umurundi ariko uyifite mu buryo bwemewe n'amategeko aramutse ayifite nk'umurundi atarayibonye mu buryo bwemewe n'amategeko ubwo hari ibyo amategeko ateganya bizarangira bite ikibazo murumva kizarangira gite Uh, ikintu cya mbere cyo nabanza kukubwira ni uko tubanza kumenya kategori z'abaturage batandukanye abanyarwanda ni abahe abarundi ni abahe twamara kumenya izo kategori z'abaturage bari hariya tugashaka icyo kubakorera ko twamaze kumenya abo baturage ni ab- ni bande ni bangahe ni uko biteye twavuga ngo amakuru yararangiye cyangwa muracyashakisha andi ntabwo amakuru yarangiye nk'ubu ngubu uyu munsi uyu munsi tuvugana twamaze gutoranya urutonde rw'abazimurwa ariko twoherejeyo umukozi wacu kongera kujya gufotora ngo afotore umuturage amuhuze n'izina rye amuhuze n'ifoto ye ni ukuvuga ngo biranashoboka yuko abo yagiye gufotora yasanga harimo n'abarundi nanone cyangwa yasanga hari abandi banyarwanda basigaye ibyo byose ni ibintu bishoboka nta amakuru arangira yuko twamaze gufata icyemezo cya nyuma abaturage tujye kwimura naba ariko uyu munsi ntabwo nakubwira ngo twararangije twashyizeho akadomo cyane cyane yuko iyi ni fezi wani tujye kwimura hari fezi tu hari na fezi tiri yenda bitewe n'ubushobozi bw'igihugu uko buteye dushobora kuzasanga muri fezi tu hari umunyara- umunyarwanda twasize twari twitaga ko ari umurundi kuko nabyo birashoboka icyo gihe dushobora kumu- kongera gusuzuma ikibazo uko giteye tukamwimura muri fezi tu ubu ushobora guhera ku izina uko umuntu yitwa wa- ukaba wamenya aho aturuka oya ntago ntago ntago ariyo shingiro hari abantu ba- bamaze imyaka mirongo irindwi bavukiye hari imyaka mirongo irindwi nk'umukecuru aka- akatubwira ati jyewe murambona uko meze imyaka yanjye murayibona irangamuntu arayifite navukiye ahangaha nk'uwo muntu amakuru aguhaye ntabwo wayashidikanya kuko azi u- cyane cyane uwo mu- nk'uwo mwana w'imyaka mirongo ine mirongo itatu uwo mukecuru amuzi imvo n'imvano yaje ise isekuru aho yaturutse abahazi bityo rero dushingira ku makuru y'abantu baduhaye kurusha uko dushingira ku izina uko turibona
Eh, kugeza ubu ngubu mumaze kubona bangahe batazimurwa cyangwa se hakirimo ikibazo bishingiye ku kuba ntabwo baramenyekana aho baturutse kuko ntabwo ashi- ntabwo yemera ko ari umurundi bagenzi be baremera ko ari umurundi mumaze kubona bangahe bari muri icyo kibazo ntabwo nakubwira ngo dufite makumyabiri icumi cyangwa batanu nkubwiye ko turacyakora sikiriningi fezi wani twayirangije turamushimiye cyane bwana john gakwera ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu karere ka bugesera ku mwanya yahaye ijwi rya amerika ni nawe udusoreje ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi dushimiye kandi n'abaturage bo mu kirwa cya mazani mu karere ka bugesera ndetse namwe mwari mudukurikiye mwari na ehk bagira ubusa naho ubutaha turagushimiye cyane eric bagira ubusa kuri abo batumire n'abaturage bo mu kirwa cya mazane mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda mwaganiye namwe kandi abatwumvise uyu munsi amajwi yanyu ibitekerezo byanyu birakenewe mu kiganiro dusangira ijambo mwese ndabashimiye kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza